nsezeye ndabifuriza amahoro n'amahirwe aho muherereye hose
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo ndabasuhuje bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika aho muri hose ni umwanya w'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi tumaze iminsi tubagezaho amakuru n'ibiganiro binyuranye bireba amatora muri leta zunze ubumwe za amerika ni amatora yari akubiyemo aya perezida w'igihugu abagize kongere y'amerika ndavuga abadepite n'abasenateri ba guverineri ba za leta ndetse n'abagize inteko ishinga amategeko ku rwego rwa za leta ni amatora kandi yarebaga n'abandi bayobozi batorwa mu nzego zinyuranye z'igihugu uyu munsi turagaruka ku itora rya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika nyirizina kuko ryateje ibibazo n'urujijo ku bijyanye n'amajwi yagiye atangazwa mu buryo no mu bihe bitandukanye inzego zibishinzwe n'amategeko kugeza ubu ntiziravuga ko kandida joe biden ariwe koko watsinze amatora agatsinda donald trump bahiganwaga nyamara rero ibitangazamakuru n'ibigo binyuranye byazobereye mu by'amatora byemeza ko joe biden yarengeje kure amajwi magana abiri mirongo irindwi yakoreje y'abatora asabwa kugira ngo kandida atsinde amatora nyirizina perezida trump yanze kwemera ko yatsinzwe kugeza ubu yatanze ahubwo ibirego mu nkiko zo muri leta nibura esheshatu yemeza ko yatsindiye amatora ahubwo ko yibwe amajwi inkiko zo muri zo za leta harimo iya michigan na pennsylvania zimaze kwemeza ko ibirego donald trump yatanze bidafite ibimenyetso bifatika abahanga bose radiyo ijwi ry'amerika voa n'ibindi bitangazamakuru bikomeye babajije bemeza ko uko byagenda kose nta mahirwe trump afite yo kubona manda ya kabiri ku butegetsi aho ibihe bigeze ubu nubwo perezida trump atarebera ko yatsinzwe ntibibuza joe biden gutegura inzibacyuho muri uru rwego amaze gushyiraho uzamuyobora umuyobozi w'imirimo mu biro bya perezida akimara gutangira akazi ke ka perezida w'igihugu tariki makumyabiri y'ukwezi kwa mbere umwaka utaha mu kiganiro cy'uyu munsi twifuje kongera kubaha isesengura rijyanye n'aya matora kugira ngo twumve neza ibijyanye n'aya matora n'ibiyakurikiye n'ibiyashamikiyeho natumiye impuguke ebyiri n'abarimu muri kaminuza bakurikiranye aya matora kuva agitangira reka mpere muri leta ya ohayo mbasabe mwibwira batwumva muri kumwe na dogiteri omari karufani ndabasuje kandi bahaye ikaze mu kiganiro cyacu uyu munsi mukomere cyane mukomere mukomere twatumiye kandi muri leta ya massachusetts nitwa jean marie vianney higiro nkaba nigisha muri kaminuza iri muri massachusetts yitwa western new england university ndabasuje cyane namwe porofeseri jean marie vianney higiro ikaze mu kiganiro cyacu murakoze cyane reka mbahereho porofeseri omar karufani ohayo aho amajwi amaze kugaragara ageze mwe murabibona mute ko joe biden ubu amaze kuzuza ibisaba kugira ngo abe perezida wa amerika umuntu yavuga ko muri aya matora habayemo guhangana gukomeye cyane ariko ngira ngo uko guhangana kwari guturutse mu buryo amatora nyirizina yabaye mu bihe twavuga bidasanzwe muri iki cyorezo cya covid cumi n'icyenda bigaragara ko perezida donald trump yatangiye ndetse n'amatora atari yaba avuga ko atemeranywa n'uburyo amatora azakorwamo cyane cyane uburyo bagiye batorera mu posita bakohereza noneho iposita ikaba igenda ishyikiriza abatoye ibiro by'amatora nyine amabahasha nangwa se amafishi batoreyeho umuntu rero yavuga ko abihuje no kuba uko kudasanzwe kwagiye kuba muri aya matora niho akenshi umuntu yavuga ko byagiye biruhanya mu gukora ibyo bikorwa by'amatora hano rero muri Ohio nangwa se muri rusange umuntu yavuga ko joe biden yagiye asa nk'aho ah, ajya imbere mu mu mibare yagiye igaragara muri iyi minsi Ah, bigaragara ko uretse ko wenda muri iyi ntara twavuga ko iyi state ya Ohio yo ntabwo yigeze ayitsinda yatsinzwe na Donald Trump ariko mu zindi state nyinshi byagiye bigaragara ko ah, i- hari ikintu kigaragara cyane hagati muri izi muri aya matora ni uko navuga ko ku mpande zombi aya mashyaka y'aba Republican ni- n'ishyaka ry'abademokarate ah, basa nk'aho bagabanye igihugu kuko nagendera mu mibare nsanga buri shyaka rifite ryagiye ri- ri- ritorwa n'amasiteti hafi makumyabiri n'ane makumyabiri n'atanu Mhm.
so bivuga ngo Donald Trump yatowe n'amasiteti makumyabiri n'ane makumyabiri n'atanu eh, Biden atorwa n'amasiteti makumyabiri n'ane makumyabiri n'atanu eh, yenda kuri Biden hakiyongeraho na n'umurwa mukuru DC eh, noneho kandi nawe ufite ah, abatora abo bita abadelegate bageze kuri batatu yenda navuga ngo ikibazo Donald Trump yagize mu kugira amajwi makeya ni uko izo state nyinshi zamutoye zigiye zifite abo bita electors bakeya batatu bane batanu ubwo genda bikagenda bikagera ku icumi state navuga state ya muto ifite amajwi menshi ni texas na florida texas ifite mirongo itatu n'umunani florida ifite makumyabiri n'icyenda Reka- reka duhine aho ngaho ihangane gato duhine aho ngaho kugira ngo dusangire ijambo porofeseri higiro mwebwe aya matora aho ageze ni hafi ku musozo mwabwira iki abatwumva musesenguye icyo nabwira abatwumva ni uko mu bihugu bigendera kuri demokarasi iyo eh, hari ipiganwa ry'amashyaka noneho iyo uhagarariye ishyaka iri n'iri atsinzwe yemera ibyavuye mu matora niko bigenda ubwo rero ni ukwitegura ko hari ubwo azagera bakabona ko agomba kwemera ibyavuye mu matora ahubwo noneho akareba kure kugira ngo ategure uko ishyaka rye rizasubirana ubutegetsi mu myaka ine nyuma nyuma y'imyaka ine biden azaba avuye ku butegetsi ngewe niko mbibona mu muco wa demokarasi niko bigenda ikivuye mu matora kiremerwa utsinzwe akemera ko yatsinzwe ariko azakurikiraho murasa nk'abafite impungenge z'ibyakurikiraho nta mpungenge mbona kuko eh, ni byiza ko eh, Trump nyine ajya mu rukiko kugira ngo abamushyigikiye eh, babone ko ibyo urukiko byabivuze ko ari byo nyine bya- bihuje n'ibyavuye mu matora ntabwo ndi umunyamategeko ariko mbona ko kujya mu nkiko bizaba bikoze mu rwego rwa- urebye rwa politike ntabwo ari ukugira ngo azagende noneho nagerayo inkiko zihindura ibyavuye mu matora ndabashimiye porofeseri higiro mbagarukeho porofeseri omari karufani Eh, mwe murebye kugeza ubu icyo mubona kugeza ubu ku bijyanye n'ibikorwa byabaye hari ugutora hari ukubarura hari ugutangaza amajwi yavuye mu matora mwabwira iki abatwumva Ah, ikintu umuntu yavuga ni uko aho bigeze aha ngaha Joe Biden yamaze bigaragara ko ya majwi nyine magana mirongo irindwi nangwa se ba bandi batora bazatora mu kwezi gutaha sinzi nimba turibashe kubiganiraho ba bandi bita electors eh, bazatora nibo nyirizina bazatora mu kwezi gutaha kwa cumi n'abiri abo rero magana mirongo irindwi Joe Biden yamaze kubarenza iyo rero umuntu ageze kuri magana mirongo irindwi niwo mubare witwa ko ari mirongo itanu wongeyeho rimwe bivuga ko ni- ni- nibyo bita simple majority abamaze kubona uburyo bwo gutsinda noneho agatangazwa Ah, numva rero nk'uko ah, mugenzi wanjye yari abivuze haracyarimo ikibazo ah, njye mbona iyo ubundi mu muco wa demokarasi nk'uko yari amaze kuyivuga iyo amatora yabaye akaba mu mucyo mu bwisanzure cyane cyane nk'uko bikunze kugaragara muri bihugu twita ko ari ibihugu bimaze gutsimbakaza demokarasi mu buryo ah, bwisumbuye at- umuntu atagiranye n'ibindi bihugu byo mu nzira y'amajyambere Ah, umuntu yavuga ko amatora iyo abaye utsinze aratangazwa utsinzwe rwose agahita avuga ati natsinzwe ariko mu myifatire nangwa se mu buryo uyu mugabo Donald Trump yagiye agaragara ah, natangiye mbivuga ko yatangiye anenga uburyo amatora azabamo n'amatora ubwayo ataraba aho rero niho hagiye hava ikibazo kuko yari agikomeje kugeza n'ubu ngubu aho yamaze gutangaza ko amatora atararangira icyo rero nk'uko mugenzi wanjye yabivuze mbona kujya mu nkiko nta kinini bizamara byakabaye bigira icyo bimara kinini mu gihe Donald Trump yaba afite amajwi magana mirongo irindwi nka perezida uriho noneho abademokarate bakaba bari bavuga bati ntabwo twemera ngo n'ibyavuye mu matora ariko mu gihe akiri ku majwi magana abiri cumi n'ane ndetse n'inteti nyinshi zisigaye bavuga zabarura zikaba zitamugeza kuri magana mirongo irindwi numva nta kinini uba ari mu rwego rwa politiki gusa ariko mu rwego rujyanye n'amatora nta kinini bizamubare ndabashimiye cyane porofeseri omari karufani reka mbagarukeho porofeseri higiro mwe mwabaye nawe igihe kinini mu- ashobora kuba ari ubwa mbere mubonye amatora agenda ku buryo nk'ubu icyo mubona kigaragara cyahindutse gituma ibintu bigenda gutya ni iki mwatubwira icyatumye bigenda gutya nk'uko umugenzi wanjye yabivuze ni icyorezo kuko icyorezo cyatumye hakoreshwa uburyo bwo gukoresha iposita noneho muri ubwo buryo bwo gukoresha iposita hari siteti ni ukuvuga ibihugu byo- bigize amerika bitari bimenyereye gukoresha ubwo buryo niyo mpamvu wabonye nka pennsylvania eh, byaratinze cyane kugira ngo mwi- na- nibarura n'ubu na n'ubu nta nubwo ryari ryarangira neza ariko abari bamenyereye gukoresha ubwo buryo bwo- bwo kwi- bw'iposita nka florida na texas bo barangije kubarura barangije kubara ku munsi wa mbere w'amatora icyo rero nicyo cyatumye ubona amatora ya hano agira irindi sura ukumva ku munsi mu matora yabayeho ntibatangaje umuntu watowe ni ubwa mbere nanjye nku- nk'uko babivuze ndino kuva urebye muri mirongo inani na kabiri ni ubwa mbere mbonye bi- bitwara igihe kugira ngo batangaze ibyavuye mu matora icyo ni ikibazo kigaragaza nk'uko mwabikomojeho mwembi iki amerika iri mu bihugu twavuga byateye imbere mu bijyanye na demokarasi n'ubutegetsi bushingiye ku mategeko ku bakurikirana amakuru babona ko amajwi atatangajwe uwo munsi hari abagiye bazamura impungenge ndetse n'ibibazo bishobora kuba bifite ishingiro Uh, porofeseri karufani ibintu bigeze nk'aha ngaha mubona uretse inkiko ibindi ubundi buryo bwatuma byoroha bikanyura mu nzira abemera ko ba- uwatsinze akagaragara ko yatsinze uwatsinzwe bikagaragara ko yatsinzwe bigakomeza kugeza aho bariya bagize koleje y'itora bazabyemeza inzira mubona yafatwa yakoreshwa n'iyihe Ah, u- umuntu ubundi mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere umuntu yavuga nko muri afurika muri aziya na bimwe na bimwe mu bihugu umuntu yavuga bifite sisiteme itari itameze nk'iya amerika kuko muri amerika hari sisiteme twita presidential system Ni- ni sisiteme perezida aba afite ingufu muri executive nta wundi bafatanyije abandi bose bigakora abajyanama Muri- mu- muri ibyo rero bihugu navugaga byo mu nzira y'amajyambere nangwa se no mu bindi bihugu bifite sisiteme bita sisiteme parliamentarian system ari sisiteme minisitiri w'intebe niwe uyoboye guverinoma ariko hakaba hariho umukuru w'igihugu ah, mu- mu ndimi z'amahanga bita sembolike uba udafite ijambo rikomeye muri politiki I- icyakabaye kiba ni ugukora icyo bita ah, coalition ariko muri sisiteme y'amerika ntibyakunda coalition ni nko kuvuga ngo ni ugusangira ubutegetsi noneho bakumvi- aya mashyaka yombi akumvikana ati mwe mwagize mirongo itanu na rimwe mirongo itanu n'abiri twe twagize mirongo ine n'umunani murumva ko natwe dufite ingufu mu gihugu dufite abantu badushyigikiye mureke twicare mu biganiro dusangire ubutegetsi ariko kuri sisiteme amerika ifite ibyo ntibijya bikora kuko bafite sisiteme ikora uburyo bwitwa uwatsinze atwara byose rimwe na rimwe ashobora kuba yafata nk'umuminisitiri umwe babiri bari muri guverinoma ivuyeho nda- ndashaka kuvuga nka joe biden akaba yavuga ati ngiye gufata nka minisitiri runaka wari usanzwe akorana na ah, na donald trump w'umurepublikani akaba yamurekeraho muri guverinoma ariko biterwa na- na perezida ugiyeho ariko biba gake cyane gashoboka ibyo rero navuga ko aribyo yakabaye biba nk'ibiganiro ariko muri sisiteme y'amerika aho ntibijya bikunda ubu ikizakora ni uko nk'uko mugenzi wanjye arimo abivuga ikizakora ni uko Donald Trump nakomeza koko gutsimbara ko bizajya mu nkiko bizajya mu nkiko nibigerayo bizarangira yenda inkiko zivuze iti aho habaye ibibazo ni nibongere bakora ibyo bita recount bongere babarura amajwi muri uko kubarura amajwi ngira ngo ntacyo bizahindura kinini ku ntsinzi ya joe biden ni ukuvuga ngo kuva none aha turimo kuvugana kugera mu kwezi kwa cumi n'abiri aho abo ba electors bazemeza ibyavuye mu matora ndakeka ari mu kwa cumi n'abiri hagati noneho kugera ku itariki ya makumyabiri aho perezida mushya azaba arahira Y'ukwa undi atanga mbere.
ubutegetsi ntekereza ko ibyo bibazo byose bizaba bimaze gukemuka turabitekereza reka tubiteganye e, porofesori higiromwe mbagarutseho nk'uko porofesori karufana yabisorejeho gato yaragira ati tariki makumyabiri ukwezi kwa mbere umwaka utaha nibwo perezida mushya w'amerika azarahira dukurikije amajwi yatangajwe e, joe biden azaba perezida kamara harris abe visi perezida wa joe biden murebye ibibazo by'ingorabahizi munara bishobora kuba biza- bazahangana nabyo ku ikubitiro cyangwa se inyoroshyo babona murayibona he mwebwe muri make cyane ikibazo cya mbere na mbere bago- bari buze guhura nacyo ni ikibazo cya- cy'icyorezo covid eh, cyangwa corona corona virus nicyo kibazo cyihutirwa kuko eh, utagikemuye ntabwo washobora guhangana n'ikibazo cy'ubukungu ubwo rero ndumva muri gahunda za mbere na mbere zihutirwa harimo icyorezo kure- kureba uburyo bwo kukirwanya kandi uzi ko no mu matora eh, uriya mugabo biden eh, na kamara harris icyo nicyo kintu bagiye bashyira imbere bavuga bati uyu mugabo uriho ntacyo yamariye abanyamerika nkatekereza ko gahunda rero zabo mbere na mbere ari iyo corona virus icyorezo noneho n'ubukungu kugira ngo abantu bashobore gusubira ku, ku kazi amashuri abanyeshuri bashobore gutangira gusubira mu ishuri kuko ubu ngubu ibintu byose birakorerwa ku ikore- ku ikore- ku- harakora ikoranabuhanga abafite ibintu bakora ndavuga bizinesi bafungure abafite ikibazo cyo ku- cyo- cyo kuba badafite akazi babone icyo barya E, naho mwe murabona mute porofesori omar karufani n'abageraho kandi mbabaza ngira nti ese mubona bazabishoboza iki ikibazo ntabwo kije neza ndagira nti uko porofesori higiro abigaragaje mwe mubona izo ngorane cyangwa se ibibazo by'ingorabahizi bashobora kuba bazahura nabyo bazabishoboza iki ngira ngo uko bizwi aya mashyaka abiri afite ibitekerezo binyuranye mu by'ukuri navuga binyuranye cyane ari nayo mpamvu ah, bigaragara ko iyo habaye amatora nyine haba harimo guhiganwa buri shyaka rifite uburyo rishyira imbere intekerezo za politiki irindi rikavuga ati intekerezo zacu za politiki Ah, numva nk'uko ah, porofesor higiro yarabivuze Ah, covid cumi n'icyenda ni ikibazo gikomeye joe biden agomba kuzitaho cyane cyane kugira ngo ah, kiza aramutse agitsinze kikarangira amerika ntiba ari ibivuga ngo niyo iri ku rwego rwa mbere mu kugira abantu bandura cyane mu kugira abantu bapfa cyane Eh, ibyo byose akabikora mu buryo yabikorera manajimenti bigakunda numva ibindi bizakurikira ariko nk'uko nari bivuze ko aya mashyaka agira intekerezo za politiki zinyuranye hari ibindi bitekerezo nangwa se ibindi bikorwa Joe Biden azakora nka perezida wa leta zunze ubumwe za amerika w'umudemokarate ikintu numva noneho kindi azakurikizaho ni uko hari politike eh, zo hanze ibyo twita foreign policy cyane abademokarate batumvikanaho ah, n'abarepublican mu buryo nkeka ko yamaze no kubivuga Joe Biden yamaze kubivugira mu muri izi kampeni z'amatora avuga ko najya ku butegetsi hari byinshi azahindura eh, mugenzi we yari yarakoze cyane cyane nk'ibijyanye n'ibyemezo bijyanye n'ibidukikije eh, Donald Trump yari yarafashe ah, akabisesa akava mu, mu masezerano hari andi masezerano ah, ajyanye n'ibindi bihugu runaka bijyanye n'iby'ubucuruzi Ah, hari ibintu byinshi batumvikanagaho ndetse mbona ko ah, uretse kuba wa mugana azakora kuri icyo kibazo cya kovide ariko biranagaragara ko ah, hari ibindi azagenda asa nk'aho asubiramo mugenzi we Donald Trump yari yarakozeho ikintu nagira ngo niba utsenda abakurikiye ijwi ry'Amerika yego ku bijyanye ah, n'imikorere ya executive eh, nangwa se na guverinoma ubuyobozi bwa white house ni uko perezida iyo agiyeho aba afite ubushobozi bwo gukora ibyo bita gukoresha ibyo bita executive order executive order ni ibyemezo bifatwa na perezida noneho bikaba byashyirwa mu bikorwa mu gihe uwo perezida ari ku buyobozi noneho undi yaza atabyemera nawe agakoresha executive order akabivanaho ibyo rero hano birakora muri leta zunze ubumwe za amerika akenshi ko hari n'amasezerano ah, asinywa hagati ya leta zunze ubumwe za amerika n'ibindi bihugu nangwa se n'andi mashyirahamwe mpuzamahanga noneho hagakoreshwa ibyo bita executive order kubera ko ibyo bita ratification kubyemeza mu nteko ishinga amategeko ya amerika ariyo congress cyane cyane umutwe wa sena bitwara igihe kirekire aho rero abaperezida ba amerika bahitamo gukoresha ibyo bita executive order kugira ngo ibyifuzo byabo bishyirwe mu ngiro ndetse ni nabyo muzabona cyane muri diporomasi amerika ikoresha Ye, reka duhine gatoya porofeseri karufani nk'ijambo porofeseri higiro eh, ndagira nti i- hari impungenge abanyamerika bamwe bagiye bagaragaza muri iyi minsi ijyanye n'uburyo babona ko amerika isa nk'iyacitsemo ibice bibiri abantu bashobora kuba batumvikana mubona umuti eh, ubutegetsi bwa perezida joe biden eh, nk'uko amajwi yabigaragaze icyo bwazakora ngo iki kibazo ki- bubashe kubugikemura ni iki mwatubwira nibyo koko na biden yatangira kwiyamamaza yabonaga ko muri amerika hari umwuka mubi ko hasa n'ibi- hasa n'ahari ibice bibiri mu baturage bihanganye ndumva rero eh, mu kintu azakora ndetse yanavuze mu mu- muri mu- ya- ya- yanavuze niba ari ejo cyangwa ejo bundi ari ukuvuga ati turagira ngo tugarure eh, yabyise ngira ngo the soul the soul of america mbese ni nk'umutima umutima umuco wa wa kinyamerika kuko uko byari bimeze wabonaga buri gihe abantu bahanganye ugasanga bakoresha n'amagambo atameshe kandi ayo magambo agaturuka ku mukuru w'igihugu noneho n'abandi bahanganye nawe nabo bagakoresha amagambo nk'ayo Eh, ba- bamwe- n'ibinyamakuru nabyo bigakoresha amagambo nk'ayo Ye, bamwe niko bavuga ko byaturuka ku mukuru w'igihugu ariko nanone byumvikane ko eh, perezida trump ubwe ntiyabyemeraga ko ari guteza ibyo bibazo byo- byi- by'umutekano muke cyangwa se by'ituze rike hagati y'abantu hari n'abarepublikani batabyemeraga kuri ubwo buryo cyo kora abademokarate n'abandi bantu babonaga perezida trump ko ashobora kuba ari we uteza uwo mwuka mubi mwakomeza porofeseri higiro yego hari hari n'ikibazo cy'ivangura hari abavuga bati ivangura riracyahari nubwo muri za mirongo itandatu mirongo irindwi hagiyeho amategeko arengera abantu badafite uruhu rwera baravuga bati iryo vangura rirakomeza mu bintu birebana n'akazi eh, mu bintu birebana no kwa muganga mu bintu birebana n'aho umuntu atuye ubwo rero abademokarate bo bakavuga bati ibyo bintu bigomba guhinduka icyo rero nacyo ni ikibazo ngira ngo warabibonye ko muri uyu mwaka ndetse n'umwaka ushize hari abirabura bishwe bish- bicwa n'abapolisi mu buryo butandukanye kandi ntibwari ubwa mbere ibyo rero ni ibibazo ubona abademokarate bavuga bati ubutegetsi buriho ntabwo bwabyitwayemo neza twebwe turagira ngo dukosore ibyo bintu noneho abanyamerika bumve ko bafite uburenganzira bumwe bame- bumve ko ivangura yego ntirya- ntiryashira ako kanya ariko bumve ko hari ingamba zo kurirwanya reka mbahindurira aho ngaho porofeseri higiro mfatireho mbaze porofeseri karufani we mwe mubona joe biden na kamara harris mubona ingufu cyangwa se umuti w'iki kibazo n'ibindi bizaba bibugarije mubona bazikurahe ingufu wazivana urabona i- igihugu nka amerika ubwacyo ni igihugu twavuga ko gifite ingufu mu bintu byinshi mu bukungu gifite ingufu ah, mu gisirikare muri diporomasi Ah, ariko aba bagiye kuyobora joe biden na harris bo bazishingikiza cyane ah, ku bijyanye nk'uko nabivuze mbere n'intekerezo za politiki zi- ziri mu ishyaka ryabo n'intekerezo za politiki rero ziri mu ishyaka ryabo hari porogaramu politiki bafite iyo niyo bazashyira imbere cyane cyane nk'uko twatangiye tuyivuga bavuga bati hari ibintu ah, umurepublican ariwe donald trump yakoraga twe tutemeraga ah, none tugiye kubikosora ibyo rero ni byinshi kuko bazabikosora ngira ngo eh, joe biden namara kurahira ku itariki makumyabiri z'ukwa mbere ikizakurikiraho ngira ngo tuzabona ah, za zindi nise nangwa se zitwa executive orders Bya ibyemezo byemezo.
by'umukuru w'igihugu biz- bizaboneka ari byinshi kuko hari byinshi azakora ku buryo a- azahindura byinshi ndetse nk'ibyo eh, porofesa higiro yavugaga bijyanye eh, no gushaka umuti w'ikibazo nyirizina kiri muri sosiyete ny'amerika ah, cyane cyane muri iby'ivangurokore nubwo ari ikibazo wa mugani umuntu atavuga ko cyakemuka ejo nangwa ejo bundi kandi n'ikibazo bamwe banavuga ko cyabaye systemic cyabaye umuco karande Ah, ni ni- ni ikibazo abademokarate bavuga ati iki kibazo tugomba kukirwanya kandi tugomba kukibonera umuti ingufu rero ntahandi bazivana bazivana mu- mu- mu byo bita legitimasi mu kuba yaratowe ari perezida w'igihugu noneho ah, n'uwo yaratowe nawe ari visi perezida w'igihugu noneho agakora akazi nk'uko abaturage bamutoye babyifuza yereka twanzure reka mbasabe twanzure mwembi mbabaza ntimpereye kuri porofeseri higiro tumaze kubona uko aya matora yagenze n'uko yavuzwe n'uko bimaze gutinda kugeza aha mubona isomo amahanga cyane cyane afurika yakura muri aya matora ari irihe isomo mu- i- i- i- hari ikintu tutavuze ni uko hari n'ama- uretse amatora ya perezida hari n'amatora y'abadepite yabaye hari n'amatora y'abasenateri yabaye E, kandi ayo matora kugeza ubu nta kibazo kigeze kiyagaragaramo ku isomo rero ku bibazo bye- by'iwacu isomo ni uko abaturage bafashe icyemezo icyemezo kigara- kikagarara mu mat- kikagaragarira mu matora mu muco wa demokarasi U- ntuza icya- icyo abaturage bashaka nicyo aba- abaturage benshi nicyo cyemerwa niyo haba hariho abantu badashaka batatoye uwo muntu cyangwa se ba- batashyigikije icyo cyemezo ariko abantu benshi akaba aricyo bashyigikiye kigomba nicyo kigomba kwemezwa reka duhinire Abantu aho bagomba kucyemera.
Eh, mwihangane gatoya iminota yagiye rwose yatujyanye gusa ako nakongeraho n'igihe abaturage batoye mu bwisanzure nta gitugu kibariho porofeseri karufani mwe isomo mwakuramo cyangwa afurika yakuramo ni irihe Ah, ngira ngo leta zunze ubumwe za amerika ni igihugu ubundi twavuga ku rwego mpuzamahanga kiboye demokarasi kuko ni igihugu gikorwamo demokarasi ku buryo bwisanzuye isi yose igakurikira Ah, afurika rero yakwigira ibintu byinshi ku matora yo muri leta zunze ubumwe za amerika kuko ah, ni amatora wamugana abaturage baba bavuga bati turatoye kandi aba yabaye mu buryo bwisanzuye umuntu agatora uwo ashaka nta muntu umuri hejuru Ah, amasomo ni uko amatora nyine agomba kuba mu buryo bwisanzuye kandi agategurwa mu buryo eh, buboneye Eh, abaturage bavuga bati twebwe turashaka kugira ngo tugire amatora meza hanyuma dutore eh, umuntu w'urwego uru n'uru afurika rero icyo igomba kuba yavanamo nabwo isomo twavana muri aya matora ni uko nubwo haba habonetsemo ibibazo ariko fayinari ku musozo bigaragara yuko amatora nyine demokarasi eh, iratsinda buri gihe Ah, amatora ararangira aba- akabaru- abaru- abarura amajwi bakabarura uwatsinze bakamuha intsinzi yiwe hanyuma demokarasi ikaba ah, itsinze nk'uko tubivuga ndabashimiye cyane porofeseri omar karufani tuvuganye ari muri leta ya ohio tuvuganye kandi na porofeseri jean marie vianney higiro ari muri leta ya massachusetts tuganire ku bijyanye n'amatora arimo kurangira muri leta zunze ubumwe za amerika mbisubiremo ni amatora hari aya perezida ni amatora y'inteko ishinga amategeko ni amatora ndetse yaba guverineri muri za leta zimwe na zimwe hirya no hino mu gihugu abatwumvaga mwese ndabashimiye yego urakoze murakoze murakoze cyane kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi mwese kandi murakarama
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo